Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro biramburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Loyizi Bigirimana.
urakoze ejeni leta y'igihugu cya nigeri ejo ku munsi wa mbere yarafashe ingingo yo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda umunani ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryarungitse kubayo bakuwe iyarusha muri tanzania mugenzi wacu timu ishimwe niyo nkuru adushikiriza minisitiri hamadu adamu sule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye abanyarwanda umunani iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa nigeri ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya nigeri umunyamabanga mukuru muri iyi minisiteri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rigasohoka no mu igazeti ya leta nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri iri tangazo ryirukanisha abanyarwanda muri nigeri ariko risobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diporomasi aba bagabo bari bajyanywe muri nigeri kubayo abo ni zigira nyirazo prote nemeye francois ntiziryayo alphonse muvunyi tarisis ntagerura andre nsengiyumva anatole mugiraneza prosper na sagahutu innocent iri tegeko rya minisitiri sure rije nyuma y'uko ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe leta ya nigeri yari yasinyenye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimirwa ry'aba bagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko
urakoze timu ishimwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abantu cumi na babiri hamwe n'abaroberi mirongo itatu n'umunani barishwe mu minsi ine y'imirwano yabaye mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu ni mu gihe abasirikare ba leta bari mu ruhigi rw'abarwanyi bakunze kwica abanyagihugu muri ako karere ibi byavuzwe n'igisirikare hamwe n'amakuru yo muri ako karere cyo ku munsi wa mbere ku gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya ituri aho igisirikare kiriko kirarwanya umuhari w'iterabwoba wa adf hamwe n'abagwanyi bitwaje ibirwanisho bo mu muhari kodeko ku munsi wa gatandatu igitero cy'umwiyahuzi ku nzu y'uburiro ibeni mu ntara ya kivu y'uburaruko cyahitanye abandi bantu indwi kivu y'uburaruko yabaye ikirimbiro ry'abagwanyi ba adf aho ibitero byabo bimaze guhitana abantu bashika ibihumbi bitandatu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nk'uko bivugwa na ekereziya katolika muri icyo gihugu inama nshingamateka na nkungu z'amateka za libiya ejo ku munsi wa mbere zaranse gushinga itariki nshyashya y'amatora y'umukuru w'igihugu yasivye mu ndwi iheze ibi byaciye bituma haba ibibazo kuri kazoza k'ayo matora ayo matora yari yateganijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ariko ntiyabaye bivuye ku mpari ku bakandida biciyemo imice hamwe n'impari ku mategeko ayaherekeza komisiyo itunganya amatora iracarindiriwe kugira itange urutonde rwa nyuma rw'abakandida bazoharanira intebe y'umukuru w'igihugu ibikorwa byayo byasubijwe inyuma n'abitwariye muri sentare bamwe mu bakandida mu itangazo rusange ryasohowe ku munsi wa gatanu ibihugu bitanu byo mu burengero bw'isi byasabye ko hashingwa ikirangamisi gishyashya cy'amatora vuba bwango bishoboka leta zumwe za amerika ubufaransa ubwongereza ubudage hamwe n'ubutaliyano byavuze ko leta y'ubumwe igumaho gushika amatora arangiye
washington ijwi rya amerika
muri afurika kandi leta ya mari yiganjemo abasivile ejo ku munsi wa mbere yaratanguje ibiganiro ku rwego rw'igihugu bizomara iminsi ine ku gusubiza igihugu ku ntwaro y'abasivile inyuma ya kudeta yo mu kwezi kw'icumi yo mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri abategetsi bavuga ko ibi biganiro ari akaryo gahawe abanyagihugu ko kugira icyo bahindura ariko imigwi itari mike irimwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaramaze kwinuba uyu mubonano ivuga ko itazokwitabira ivyo biganiro mu ijambo ryo kugurura ibi biganiro perezida wa mari w'ifatakibanza colonel asimi goita yavuze ko uyu mubonano uzoraba ingene igihugu cifashe mu nyuma hakurwemwo icigwa abari muri ibi biganiro basabwe na perezida gushikiriza icyo bagona ku gihugu no gutanga inyishu yorangiza uruhagarara igihugu kirimwo
washington ijwi ry'amerika
nayo muri kamerune leta sentare ya gisirikare yarataye mu mvuta abarwanyi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mirongo ine n'indwi mu munyororo w'imyaka irenga indwi bagirizwa ko bagwanije ubutegetsi icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bakomokamwo yabivuze ejo ku munsi wa mbere abo bayoboke mirongo ine n'indwi bahagaritswe mu mpera mu kwezi kw'icenda bibiri na mirongo ibiri igihe umugambwe wa maurice kamto muvuma pura renaissance di camerune mrc mu ncamake hamwe n'iyindi migambwe bakora imyiyerekano yiyamiriza leta yiyamiriza leta ya paul biya amaze imyaka hafi mirongo ine ku butegetsi intumwa za irani n'ibihugu bitanu bikize kuruta ibindi ku isi barongeye gusubira mu biganiro ku munsi wa mbere byo bigamije gusanura amasezerano ya nikirere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu irani ishimika ivuga ko leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bicuditse biyemerera gushora ibitoro byayo ibi biganiro by'i vienne muri otirishiya byongeye gutangura inyuma y'iminsi icumi bihagaze kugira intumwa za irani zitahuke kuganira na leta yazirungitse ibiganiro biheruka ibya mbere bya nyuma ibya mbere inyuma y'amezi arenga atanu ntibyorohejwe na leta nshasha ya irani yateye ukutumvikana kwatumye n'ibi- n'ibisha- n'ibindi bintu bishasha yasaba muri ivyo biganiro
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu mujyi wa bujumbura mu burundi harabera igiterane cy'amasengesho azageza ejo kuwa gatatu ubu bumwe dufite mu mana ndize neza ko aribwo bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugire umurundi w'ubuntu ubu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye umuryango we niwe wateguye icyo giterane mu rwanda perezida paul kagame ejo yagejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka turimo gusoza nyuma y'itabaruka rya musenyeri desimond tutu witabye imana ku cyumweru ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki ivanguramoko mu gihugu cya afurika y'epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turabagezaho n'ubutumwa bw'abakunzi b'ijwi rya amerika twakiriye mu burundi umuryango wa perezida evariste ndayishimiye wateguye igiterane cy'amasengesho cyatangiye ejo kuwa mbere kikazageza ejo kuwa gatatu ayo masengesho arabera i bujumbura umujyi abategetsi bemeza ko ukomeje gukwirakwiramo covid cumi n'icyenda inkuru mugezwaho na eroge wirikaneza imisa yugurura ico gikoranire c'iminsi itanu yatanguriye ku kirimba ca bikira mariya cahitwa monsiyon mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yasomwe na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura gervais banshimiye ubusa yibukije ko nk'uko biri mu ngingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri y'ukwa gatanu uyu mwaka iki gikorane abandi bita igisabisho kiri muri bibiri mu bisabisho vy'igihugu bitekanijwe buri mwaka mu ntumbero yo gukengurukira imana yaboneyeho gushimira perezida evariste ndayishimiye ku kuntu ashikiriza amajambo yo kunywanisha abarundi n'ukubaha kiremwa muntu amuhamagarira kurekura imbohe nyinshi nk'uko yama abikora uko umwaka utashe biciye mu higongwe c'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kandi ababemera imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni imana ngo yobitegera nguko ni ukwihorosha agatima muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kivyeyi umukuru w'igihugu cacu c'uburundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda azarashikiriza akebura gukura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatungo rusangi haba mu byo gutuza ibiturire twona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe vy'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo afise umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafise ubuntu kurusha perezida Evariste Ndayishimiye ubu bumwe dufise mu mana ndize neza ko aribwo bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugire umurundi w'ubuntu tuzoyimara turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijejwe kurwanya covid cumi n'icyenda yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramwo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata ry'ico kiza igikorane kiriko kibera ku kibuga c'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ets riri muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara ntara kome konakuze aragabisha ko ico gikoranire gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ingaruka zabwo tuzi nuko kiza ruhonyangana ca covid cumi n'icenda cifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse incanco n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano c'aho hantu bakoranira canke iyo baje baturuka bazoja bayisubizayo canke bayikura iyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko kovide yigurumvya ikinyagambura ata camira ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Dieudonne Ntirampeba aturuka ku muzinda ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi itanu wasanga bisanzwe twarane mu bisanzwe twari tugize ko twaza kuza twambara agapfukamunwa twakaraze n'amazi meza y'isabune kuko ntibishobora kubaho tuba twandura twongera twanduza abandi abo na hose hariho kwa ruzi umuryango kwa ruzi basize mu madobo hariya hose kubera ko umuntu wese arinda kuba ahaca abanje gukaraza konakuze bavuga ko abantu badakwiye kuyifatamina nerwe na rijya hari ubwandu bushasha bwa omicron mbere ubu hari inkubira shasha bita omicron irandukira n'ingoga cane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga cumi carimwe kandi mu mwanya muto iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo berekane akarorero keza ni ukuri yoba ari kongera ikiza kugira ngo kirandagate kandi ubuzima bareka kihabwa mu burundi kuva nyakwigendera perezida pierre nkurunziza aja ku butegetsi mu bihumbi bibiri na gatanu hatunganywa amasengesho n'imiburi iburi gatatu mu mwaka mu bihe vya pasika na noheri hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti c'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi aba ku rwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwa ingingo igenga ayo ya kabiri n'umugambi uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumyabanga ba sendedevudede babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo icivugo c'aya masengesho ubu kigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara wuvangamwo musenyeri mukuru banshimiye ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira imana mu vyo baba bakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo eroje burika neza ijwi rya amerika mu rwanda perezida paul kagame yaraye agejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka urangiye yavuze ko gihagaze neza ariko aburira abashaka guhungabanya umudendezo w'abanyarwanda asumuta kaboyi abaye inkuru irambuye ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu umukuru w'igihugu akaba yagaragaje ko igihugu gihagaze neza nubwo gishoje umwaka wa kabiri utari woroshye gihanganye n'ibibazo byinshi birimo iby'ubuzima byatewe na covid cumi n'icyenda ariko ko u rwanda rwize kubinyuramo neza muri uyu mwaka u rwanda rwahanganye n'ibibazo byinshi birimo ibyo mu nzego z'ubuzima ubukungu n'umutekano bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda ni ugukingira igihugu cyose urukingo rwa covid cumi n'icyenda kugeza ubu mirongo inani ku ijana by'abaturage bacu guhera ku bafite imyaka cumi n'ibiri kuzamura bahawe nibura urukingo rumwe umukuru w'igihugu yavuze ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kitasubije inyuma ubukungu bw'u rwanda bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi u rwanda rwafashe muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe perezida kagame yavuze ko hashyizweho ikigega cyo kuzahura ubukungu cyagiyemo miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda umukuru w'igihugu asobanura ko kugeza ubu icyo kigega cyafashije ubucuruzi bwibasiwe cyane harimo urwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi umukuru w'igihugu yanavuze ko kuba u rwanda rwari rwaritoje gukoresha ikoranabuhanga na mbere y'uko covid cumi n'icyenda igera ku isi byatumye u rwanda rukomeza imirimo abakozi ba leta n'ab'ibigo by'abikorera bagiye basabwa gukorera mu rugo imanza mu nkiko zaburanishijwe ababuranyi bifashishije ikoranabuhanga ndetse uyu mwaka hakaba harabayeho amatora y'inzego z'ibanze ahanini hifashishijwe iryo koranabuhanga perezida kagame akaba yavuze ko nubwo icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakomeje kugaragara mu gihugu kitabujije ibikorwa bimwe na bimwe kuba u rwanda rwashoboye kwakira ibirori by'ingenzi muri uyu mwaka harimo n'irushanwa nyafurika rya basketball ryari ribaye ku nshuro ya mbere ndetse n'inama zikomeye dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako ibi birimo ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano harimo muri repubulika ya central africa na mozambique u rwanda rushobora kugira ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kuko umutekano n'umutuzo by'igihugu cyacu birinzwe kandi bikomeje gushyirwa imbere tugakomeza kandi kureba ko umuntu wese wahungabanya umutekano n'umudendezo by'abanyarwanda yashyikirizwa ubutabera kugira ngo abibazwe byari bimaze kumenyerwa ko iri jambo perezida kagame arivugira mu nama y'igihugu y'umushyikirano ikunze kuba mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri ariko iyi nama yarasubitswe kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda uyu mwaka turimo gusoza watangiye u rwanda rwugarijwe bikomeye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuko mu ntangiriro zawo igihugu cyari muri gahunda ya guma mu rugo gusa uko iminsi yagiye yigira imbere ibintu byaje gusa n'ibisubira mu buryo ndetse biza kugera ubwo ibikorwa ibikorwa hafi ya byose byongera gufungurwa u rwanda rwongera kwakira inama mpuzamahanga ibikorwa by'ubukerarugendo birasubukurwa n'ibindi uko gusubirana k'ubukungu kongeye gukomwa mu nkokora kuva muri uku kwezi kwa cumi na kabiri hagati ubwo hatangazwaga bwa mbere ko mu rwanda hageze ubwoko bushya bwa virusi ya korona bwiswe omikro iyi nkuru yababaje abatari bake basaga n'abamaze kwinjira mu buzima busanzwe iyaduka ry'iyi virusi nshya ryatumye leta yongera gusubizaho amabwiriza arimo guhagarika ibikorwa bihu bihuza abantu benshi birimo imihango y'ubukwe n'inama zihuza abantu benshi n'ibindi birori byari biteganijwe cyane cyane muri izi mpera z'umwaka asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu nyuma y'itabaruka rya musenyeri Desmond tutu witabye imana ejo ku cyumweru ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki y'ivanguramoko ya apartheid mu gihugu cya afurika y'epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na raymond niyo nizigiye umurundi uba mu mujyi wa cape town amubaza icyo abanyamahanga bazahora bibukiraho musenyeri tutu niyo nizigiye atangiye ariko avuga ukuntu abanya cape town bakiriye urupfu rwa nyakwigendera mu gisagara cya cape town no mu isi yose ni ukuri ni mubabaro n'agahinda ku maradiyo ku mateleviziyo reka unagera mu ibarabara urabona ko hari cyahindutse kuva ingurumbi ishize ejo ni umubabaro mwinshi mu gihugu umubabaro mwinshi na cyane cyane ku banyagihugu muri afurika bazi aho yabakuye n'umuntu wese wo muri kino gihugu turetse mbere n'abanya n'abene igihugu abantu ku isi hose baramwibukira cyane cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ya ntwaro kajyanisha imiryango eka ukuntu yashyira imbere umutima wo kurikuranira hamwe n'ukuntu yarwanira gateka kazira muntu ikintu ku bwanyu abanyafurika y'epfo mu bisanzwe bamwibukira ko n'intege ikintu cya mbere abanyafurika y'epfo bamwibukira ko ni ukudatinya ni ijambo ryo kudatinya yavuga ukuri kandi ikintu akakivuga uko acyumva n'uko akibona no mu bihe bigoye ntakinye n'umuntu uwo ari we wese uburobero twatanga ni bwinshi cyane nk'akararo kamwe ngira notanga cyangwa bubiri kanakora bubiri aka mbere ni igihe umugambi usanzwe ku butegetsi ubu kandi ari umugambi warwaniye intare yo kwikukira mu gihugu ariyo hanze ibintu byasa n'ibimeze nabi abanyagihugu bamabi amabama biyamamazo biyamiriza ibintu bitagenda neza nawe ubwiwe yaragurutse aravuga ati iyi leta ntiyadufata nabi nk'uko leta ya leta yakajyanisha imiryango yadufata tuzohaguruka tuyikure yakora ijambo ry'umucongereza ngo we will vote this government out ati bo tuzokoresha amatora tubakure bava ku butegetsi ntiyatinye kubivuga kandi nzi ko ari umuntu ijambo ryiwe rifite ikibanza kinini icyo ntiyatinye kukivuga icyo narakivuze cyane hano ikindi cya kabiri tumwibukira ko ndamwibukira ko n'igihe yari afise aniveriseri akwiza imyaka mirongo umunani hama mugenzi we darirama yari yamutumiye ngo aze kumufasha guhimbaza iyo sabukuru ngo aze mu kino gihugu hama kubibira ibibazo bya diplomasiya baramwima visa baramwima ubufasha bwo kwinjira ngaha yarashavuye aravuga arexprima aravuga neza adatinya uko yumva leta nuko abyiyumvamo bisabwa ati umuntu kabisa ni umuntu akomeye kandi umuntu ahambaye kandi aciye bugufi jewe ubwanjye nashoboye kumubona rimwe cyangwa kabiri nta sinavuga ngo arasa ngo abagande kova polisi bamucunga ikaye yagendana n'umushoferi umwe gusa mugabo akaba ari umuntu akomeye rwose ku banyamahanga namwe muba mu gihugu cya afurika y'epfo ikintu mumwibukira ko cyane cyane ni iki ikintu tumwibukira ko cyane ni igihe cya xenophobia igihe haba ikintu cyitwa xenophobia igihe abenegihugu ngaha bahaguruka bagatangura kwica bamwe mu bantu baba ngaha b'abanyamahanga na cyane cyane abirabure babagiza ngo abatwaye ubuzi yarahagurutse rwose arabyiyamiriza kurya nyine za nkomezi yakoresha yiyamiriza leta yakajyasha imico n'ibyabo za nkomezi yakoresha yiyamiriza ibintu bitagaragaza mu gihugu cyo tuvuga mu gifaransa injustice niko yahagurutse ararwanya ibya xenophobia arabigwanya aragenda mu banyafurika y'epfo arabatuka arababwira ati ibyo bintu muri ko murakora ntibibaho ni icyaha yakoresha amajambo akomeye ati ni icyaha ati xenophobia ibintu bya rasizme ubu ni ibyaha imana irabyankaza rwose ni ukuri icyo cyo kintu uvuga nk'impunzi cyangwa umuntu w'umunyamahanga mba muri kino gihugu ndamwibukira ko cyane ni umuntu yahagurutse aravuga ati nta muntu akwiye gupfa ngo akaba muri kino gihugu nta muntu akwiye gupfa ngo ni uko ngo areka akora akazi ngo yakagutwaye oya ahubwo ni mwige kubana nabo mwige kubana nabo mubane mu mahoro mubane mu rukundo nicyo kintu cyose tumwibukira ko kandi akagaragaza no gufasha kuko ibibazo by'impunzi yarabyumva cyane akagerageza no gufasha rwose kugira ngo iryo mpunzi rishike kure remo niyo nizigiye umurundi aba mu gisagara cya cape town murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze na cyane namwe umunyamakuru ni ukuri murakoze rwose
mukomeje kumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongere tubatangire intashyo zanyu radiyo yanyu yakiriye murakoze ni twitunze sara nerereye i kigali ndakumva ijwi rya amerika ndashaka gusuhuza abantu mbifuriza n'umwaka mushya muhire ndasuhuza abanyamakuru bo ku ijwi rya amerika ndasuhuza ababyeyi banjye abavandimwe inshuti n'imiryango ndasuhuza inshuti yanjye edair ndasuhuza na kediya n'abandi bose imana izabaha ibyo mwifuza byose mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri kandi izabahe kurama murakoze cyane nitwa irakarama claudine ntuye kacyiru mu karere ka gasabo ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye umugabo n'abana banjye kayitare juru eranava kayitare tirani poromesi ndifuriza noheli nziza umubyeyi wanjye witwa bazirisi utuye mu karere ka kamonyi ndifuriza noheli nziza umuvandimwe wanjye wa sederifine n'umugabo we ndifuriza noheli nziza twishimire turida murumuna wanjye ndifuriza noheli nziza uwase fabiola murumuna wanjye ndifuriza abanyamakuru bose bose bo ku ijwi rya amerika ndifuriza n'inshuti zanjye zose noheli nziza murakoze nitwa alex dushime nkaba ntuye muri bato rouge muri leta ya louisiana muri leta zunze ubumwe za amerika nkaba ngira ngo nifurize umuryango wanjye noheli nziza no kuzarangiza umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ndetse no kuzatangira umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri neza no kuzawugiramo imigisha kandi nkaba ngira ngo mbyifurize n'inshuti zanjye zose aho ziherereye hose ntabwo narangiza ntifurije abanyamakuru bose ba radiyo ijwi rya amerika Ah, ariko cyane cyane timu ishimwe nabo gukomeza kugira ibihe byiza kandi nkaba ngira ngo nongere nshimire radiyo ijwi rya amerika ubwitangiye mukorana mu kazi kanyu no gukomeza kugeza amakuru ku banyarwanda ndetse n'abandi bose bo mu karere mukomeze mugire ibihe byiza murakoze nitwa niyo nkuru desire nkaba mva ku mutumba muzenga muri komine mutaho mu ntara ya gitega nashaka kwifuriza inoheri nziza umufasoni wanjye n'umwana wanjye mukuru niyo nkuru arisitide na mutoyi wiwe niyo nkuru aritire n'ababyeyi banjye bandeze papa na mama sema na dionisi na nderema na antoine bari ku mutumba muzenga muri komine mutaho na bene wacu mukuru wacu nkunda cyane niyo nkuru erike granferi wanjye hakizimana jean paul umujyi wanjye hatungimana kosirasa bari ngaho nyine ku mutumba muzenga hamwe na mutoyi wanjye kasikazi ndayisenga ari ngaho nyine yabiriwe ku muririmbo aho nyine muri komine mutaho hamwe n'abavukanyi bose nababyaranje bose ndayifurije noheli nziza n'umwaka mwiza murakoze kizanye pasikazi komine vumbi vumba ni nyagatovu intara ya kirundo nifurije noheli nziza regina ari mu buyenzi na musaza wanjye bigirimana mariko hariho n'undi musaza wanjye ari mu bugande abo ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa noweli n'umwaka mushasha mwiza baze bawurye ntubaye nitwa ndiho ku bwayo inosa mba ku mutumba muririmbo muri komine mutaho mu ntara ya gitega nipfurije noheli nziza umukenyezi wanjye ndayisenga cyane fidesi n'umwana wanjye anira uwanjye na papa wanjye sinzi nka badere hamwe na mama wanjye akizimana mariya bose bakaba bari ngaha ku mutumba wa muririmbo nipfurije noheli nziza bagenzi banjye bose desire tiyeri erike bose bakaba bari ngaha ku mutumba wa muririmbo na bakuru banjye jiriyete awe nakaba aba ngaho na gihogazi nk'abanzi bose ku izina rya ndiho kubayo inosa nk'abamba ngaha ku mutumba wa muririmbo muri komine mutaho nkaba ndabifurije umwaka mushyashya uzubabera umwaka w'amata n'ubuki w'imigisha tuze dusabikanye ko tuzoba dufise je nitwa nifasha rayisa umutumba marumbu komine mugina intara ya cibitoke nkaba nipfurije noweli nziza papa wanje mutonya ari ku mutumba wa marumbu komine mugina intara ya cibitoke ndabipfurije noweli nziza bene wabo bose na papa ndabipfurije noweli nziza n'umuryango wanje wose noweli nziza sheri wanje nari namwibagiwe nawe ndamwipfurije noweli nziza imana ibahezagire yewe nitwa gakobwa elizabeth mvuga ku musozi kayaga provensi gitega hanyuma ndashaka gutasha umuhungu wanje ari hanze ntazi igihugu arimwo kandi nare ndumva ko ari hariko yitwa bigirimana emanuweli amenye ko jewe nkiriho jewe nyina wiwe gakobwa elizabeth ndamwipfurize noweli nziza na bonane nziza kugira ngo amenye neza yuko nkiriho nyamba bishoboka ko yoza kuturamutsa hanyuma rero nkongera ntahije n'abasengezana banje umwe yitwa ngabire w'umusirikare ari kuruhwa mu cibitoke ca rugomba ntashije n'uwundi musengezana yitwa ja paul yigisha muri kaminuza hanyuma nkatasha n'uwundi musengezana wanje yitwa keza mutima ari mu gisagara ca bujumbura hanyuma ngatasha na mwene wacu yitwa wakana veronika ari mu kamenge natahije n'umukwe wanje yitwa ja claude bakondukize n'umukobwa wanje yitwa marie therese baba mu kamenge bamenye neza yuko jewe ndamahoro umuhererezi wa mama ari muri omani ndamuramukije mu izina rya yesu kugira ngo nawe nyene amenye yuko nkiriho kandi ndamwipfuriza mama gakiza na noheli nziza na bonane nziza kandi amenye n'iragi mama wacu yaturaze igice ca kabiri ca yohana dore ku murongo wa mbere aryibuke hama rero numva ugushima imana muri jewe nanje ndakomeye nukuri numva ndi muzima ko imana intanguje umwaka mushasha imana ibahezagira jewe nitwa misago celeste ku mutumba kabuye komine ruhoro mu ntara ya ngozi jewe haze igihe tutabona nabi wacu mwene wacu ubucumi ndamwifuriza noheli nziza n'umuryango wiwe wose amenye yuko nkiriho ntarapfa gupfa nitwa ico yitungiye samuweli nkaba mvuka mu kayanza muri komine butaganza ku mutumba wa kijyamba nifurije noweli nziza ababyeyi banje bose n'umusheri wanje nifuza ko tuzobakana mu mwaka uza ari mu gisi muri gatatu n'ababyeyi biwe bose aribo ba mabukwe na data bukwe n'umusheri wanje sefuriyana nifuza ko tuzubakana mu mwaka uza ndabifurije noweli igende neza nico ndamwifurije umusheri wanje kizoshike ku ntambwe nifuza
Yuletide carols being sung by choir.
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije dieudonne cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
We'll find it.